ijwi ry'amerika iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turavugira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri murisanga
ku bakunzi ku banywanyi b'ijwi ry'amerika ndabasuhuje hano i washington kubera ikiza cya virusi ya korona kimaze kuzenguruka ibihugu byinshi byo ku isi radiyo ijwi ry'amerika yahagurukiye kurinda abanyamakuru bayo muri iyi minsi abanyamakuru bacu hano i washington barakorera mu rugo n'abanyamakuru bari hirya no hino ku isi badutarira inkuru twabasabye kwigengesera niyo mpamvu hari ibiganiro byinshi muzasanga ko byahindutse cyane cyane ikiganiro murisanga ntitukibagezaho ikiganiro gishya aho mubasha kuvugana n'abatumire bacu mutanga ibitekerezo cyangwa se mubaza ibibazo uko mubyifuza muzatwihanganire iki cyorezo nikirangira tuzakomeza ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe namwe kandi mukomeze kwirinda kurengera ubuzima bwanyu ubwabo mubana n'abo muturanye mukomere cyane
ikibazo cy'ibikomere byo ku mutima traumatisme mu gifaransa bituruka he biterwa n'iki bimeze bite hari abantu bakomereka ku mutima ntibabimenye bashobora ndetse no gukomeretsa abandi ku mutima nabo ubwabo kugira ngo rero dusobanukirwe ibyo bibazo byose turifashisha umushyitsi mukuru mediatrice nibaruta ni psychothérapeute ni ukuvuga umuhinga mu bijyanye n'inyifato akavura abafite ingorane zijyanye n'inyifato harimo n'ibikomere byo ku mutima mediatrice nibaruta ni na coach ni ukuvuga umuhinga mu bijyanye no kugira inama abantu tuvuge nko ku buryo ababyeyi barera abana cyangwa se ku buryo umuntu ku giti cye yakwiyubakamo icyizere muri we mediatrice nibaruta akora kandi mu kigo kabine psychologue nibaruta nicyo kigo cya mbere cy'abantu bikorera ku giti cyabo gishinzwe mu burundi by'umwihariko i bujumbura n'abatindiye rero mureke mbazane mediatrice nibaruta umushyitsi wacu mukuru mediatrice muraho murakomeye murakomeye cyane tomasi nikose mumeze mute ni amahoro ibi bintu by'ibikomere ku mutima traumatisme hamwe na hamwe dushobora kwita guhahamuka usibye kwihahamuka ari ijambo ritabereye neza dukoreshe rero ibikomere byo ku mutima gukomereka ku mutima bigaragara gute n'iki kibitera tubanzirize n'iki kibitera mu bisanzwe mu buzima hari ibintu bishikira abantu usanga kenshi na kenshi bataba biteze nko kubura umuntu kugira nka agisida bijya amasanganya amwe barabara gushyikirwa n'ibiza gukubagurwa gukubagurwa navuga gukubagurwa nko gufatwa nabi gukubitwa ku mubiri no gufatwa ku nguvu ibyo nabyo nyine birashobora gutuma umuntu ashobora kugira igikomere ku mutima agira iryo hahamuka umutima wiwe ukaremererwa mbere akanarengerwa hariho n'ibindi usanga nk'iyo umuntu abayeho nabi mu rugo ugasanga kenshi na kenshi ari mu mwumvikano muke n'uwo babanye cyangwa ugasanga ni umuntu yabuze umuntu yari amushyitse ku mutima agapfa gusurumbuka akagenda bari ko baravugana mu mwanya akaza abona uwo muntu yasezeye isi y'urubyonya n'ikintu kiba kije atagitegura kirashobora kumutuma agira ububabare burenze urugero mbere akabishyika no kwihahamuka nk'uko tuza kubibona hari ibimenyetso usanga bica bigaragara ku mubiri wiwe mu nyifato ziwe cyangwa mbere no ku mubiri kuko hari abo bishikana no kurwara bakarwara
ariko rero niyo yego komeza n'umuntu wari wizeye cyane ugasanga ntabyakiriye uwo muntu ntabyakiriye ntumva ingene uwo muntu yamuhemukiye bikamujyana ku kubaho ubuzima nyine atari ubuzima bwiza ubuzima bw'umubabaro w'amaho
ariko ibyo ngibyo ni mu rwego rw'umwihariko ku muntu ku giti cye ariko noneho hariho n'ibyo dushobora kwita ibikomere byo ku mutima mu rwego rusange biturutse ku ntambara biturutse ku bwicanyi ndengakamere bwagiye bunyuramo cyane nta nubwo ari bwo bwonyine muri ako karere byo mwabivugaho iki oya ni ibihugu ni ibihugu byinshi ni ibihugu byinshi ntitwovuga pasikerema mu burundi ahantu hose habaye habaye intambara ahantu hose habaye ubwicanyi ahantu hose habaye ibikorwa biteye ubwoba abantu baraheza bagakomereka mu mitima kandi ugukomeretsa mu mutima nawe akomeretsa abandi ni do generasiyo na generasiyo nimba ari uko nabivuga uwakomeretse nawe azokomeretsa mu gihe cyose ataravurwa atarafashwa azokomeretsa uwundi muntu arengana cyane umwana wiwe bwite cyangwa uwo abantu washikiriye wese yego
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika kera bavugaga ko umugore wambaye ipantaro akurira inzu ari inkunguzi ariko ubu ngubu tururira amazu
kugira ngo ujya bundi tukaba tuvuga rumwe baradutuka ko turi muri leta baradutuka ko turi mu kwaha kwa leta ubu nawe akaba ari mu mugongo urumva uri mu kwaha ari uri mu mugongo bumiye ku muntu umwe bategerezwa kumva ibere rimwe
ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika
kuri telefone kandi dufite eugenie eugenie uraho neza ndakumva nubwo hari ikibazo ufitiye umunyamategeko ndashaka yego ndashaka mu ndundi imidugudu mirongo ibiri
hano turi kuri radiyo ijwi rya amerika turi gukora ibiganiro ntabwo dushobora gutanga amafaranga ntabwo aricyo dushinzwe eee mwebwe muri he ku ijwi rya amerika
icyo nsaba ni uko byibuze mwavuganira abagabo kuko abagabo nimutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buriri barahezemo bazira imihini y'abagore
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi rya amerika mu kigo n'ikinyarwanda mediatrice ntabwo twiharira ijambo kubera ko hari abanyagihugu bategereje kuri telefone bifuza ko muganira uwa mbere dufite ni elize elize wiriwe ikibazo cyawe mbere mubanze mu ndamusize uwo mutumire yego arakumva rwose wumva ikibazo yahindutse na tandamazi none nk'uwo hamwe umuntu yaba yakubetse ku mutima bivuye nko ku ntambara ku bintu by'ibibazo aba yaraciyemwo yego ni nk'uwo muti umuntu yomuha kugira izo ngorane yoba yaraciyemo ntibagize ibyo yoba yaraciyemo kugira ntasubire guma acomekara ku mutima ko nk'iyo yibutse nk'ibintu yakorewe nko mu ntambara bamwice nk'ababyeyi ugasanga yabuze ababyeyi n'abo bavukana ashobora kubabara ku mutima kuba kandi amaze nk'umuti yomutoya kugira areke kuguma ababara ku mutima yumve ko yatekaniwe neza ku mutima yerize urakoze
ego muragize neza noneho duhamagare na anatole nawe umushyitsi mukuru abasubirize rimwe anatole wiriwe wiriwe neza ikibazo cyawe ese ikibazo ku indwara yo guhahamuka izi ndwara zituruka ku indwara nyine yo guhahamuka vuga cyane
uyu muntu yahamutse ashobora kugira izihe ndwara zivuye muri ibyo bikorwa byo ku mutima ikindi kibazo ntagenda babaze nk'umuntu igihe yahahamutse kubera umuntu yamugiriye nabi yama amubona hafi uwo mufasha gute kugira ngo ashobore gukira cyangwa ashobore gutekana ye anatoro urakoze namwe murakoze ye mediatrice aba bantu be babiri elize na anatole urebye bose barashaka umuti ariko cyane cyane elize we akavuga ati umuntu wamugiriyeho iyihe nama yo gukira ntahora atonekara naho anatora wakibanda cyane cyane by'umwihariko iyo uhora ubona umuntu waguhemukiye yego yego babagije neza cyane ni umuntu wese iyo agize ikibazo mu buzima ashaka ingana yo gutorera umuti umuti uriho kuri bene abo bantu baba barashikiwe n'ibyo bintu ariko imbere y'uko umuntu yobishyura kuri tarayitima cyangwa kungena umuntu abafasha cyangwa nabo nyine bokwifasha aba ariko baratwumviriza ibimenyetso usanga byerekana ko umuntu aba yarahahamutse kugira ngo ntiduhave twitiranya ibintu kenshi na kenshi usanga akunda kumeneka umutwe akagira iseseme akaribwa mu nda akumva umengo araremerewe mu gikiriza ugasanga arababara mu mitsi ugasanga yumva atamerewe neza muri rusange umubabaro udahera ugasanga kenshi yama ni umubabaro kubera nyine ibyo bintu byamushikiye akumva arushe ashaka guhereza iminwe akumva akama agabye agabye ugasanga akantu kose gakomye kamwibutsa bya bindi akabura ikiro cyangwa agasinzira nabi nabi akabura akayabagu n'ibindi n'ibindi mu ariko baratwumviriza bumva baba bafite nko guhungira mu itabi cyangwa inzoga birenze urugero cyangwa ibiyayuramutwe ugasanga uwo muntu ariko abaho ubuzima butameze neza na gatonyi bushobora kumutwara no ku ndwara ya ndwara z'imitima cyangwa amakanseri n'izindi ndwara nyine amadiyabete birafite inkurikizi kuko muri aba bantu bagije hariho uwo numvise ashaka kumenya indwara zishobora kugaragazwa n'uko n'uko guhahamuka n'ibyo bintu biba byaramushikiye bibi rero muri kuva mu myaka y'igihumbi n'amajyana icyenda na mirongo umunani n'indwi hari umusikologe witwa francine chapiron francine chapiron ni umunyamerikakazi yaratoye ubuhinga bwo gushobora gufasha bene abo bantu ubwo bita emdr kiri mu cyongereza ngira no kivuga mu gifaransa kubera abantu bino benshi bumva igifaransa yego
ni mouvement de jeu pour la desensibilisation et retraitement de l'information mu bisanzwe umuntu umusaba yuko agerageza kwibuka kuzana nka forume nka foto mu mutwe mu bwenge akabigarukana ku mugaragaro ahantu uburyo psikologe bakoresha ariko turakoresha ubuwunya kandi bufite akamaro cyane ku muntu ariko arubahiriza impanuro ni mu madeje ni amaso umuntu sinzi ingano bivuga ku iradiyo ariko yaba ari kuri televiziyo bibaza yuko atabibona neza mbese ni uburyo bwo gukoresha amaso umukoresha areba hirya areba hino ugakurikira uko agenda areba wifashishije nk'ikintu tuvuge nk'ikaramu
abashobora kujya kumuhora wacu bandika kabineti psikologe niba baruta barashobora kubona akarorero k'ibyo ndi kwanda ndavuga mu minsi iza naho tuzashyiraho videwo yabyo kugira ngo dusere gufata benshi bashoboka
ariko rero ibyo dukoresha ni iyo emuderi cyane n'ubundi buhinga butandukanye byaba resipirasiyo poroponde ibintu byo guhemuka n'ayandi matekinike de relaxation ni ibintu byinshi bisema ndiko ndayivuga byo kumva cyane rwose n'abasikologe kuko nibo babikoresha cyane mugabo uburyo bwo gufashwa buriho kandi mu maseyanse atari menshi cyane none se umuntu uhora abona uwamugiriye nabi we umuti ni uwuhe kugira ngo yoye gukomeza guhora atoneka mu bisanzwe umuntu akugiriye nabi ni ukuvuga nawe nyine keke payi yaragiriwe nabi yarakomeretse twavuze yuko ari sikiri uwakomeretse akomeretsa uwundi n'uwo nyine yakomeretse uwo nyine ariko aravuga gutyo nkumbura arakomeretsa abandi kubera mu bisanzwe iyo umuntu afite igikomere kubana neza n'abandi hari igihe gacamo ugasanga hari uwo yakomerekeje yaba umwana we yaba uwundi uko aba amubona iminsi yose amubona arahitamo arahitamo umuntu ashobora guhitamo kubaho wanezerewe naho aba yaraciye mu kintu kibi aba yacagerageza kurondera umuntu abiganirira wa hafi akamufasha cyangwa adashoye ku murongo yizeye acarondera uwize ibijyanye n'inyifato abona urazi ko baba bakira mu ibanga ntangere cyangwa akifashisha umugenzi wa hafi bivana n'ingene ahisemo gutorera inyishu icyo kibazo cyiwe sino ntadovaho yarabimukoreye ari ngaho kandi ni byiza ko bashishikara kubana naho yoba yamukoreye ibyo bibi akamubabarira cyangwa akarondera ubundi buryo bwo ko babiganira cyangwa akarondera ubundi buryo bw'uko bihera muri we kuko kenshi na kenshi iyo umuntu ababaye iryo shavu nyine ribabaza mwene ryo ubwo ngubwo umuntu wakugiriye nabi uhora umubona nawe ubwe kubiganira birakiza yego bahisemo kuvugana kuri ayo matati batabihisemo naho urumva atarondera uwundi amufasha ingene bogikura mu nzira iyo abantu bagiriraniye nabi ni byiza ko bajya hamwe bakavugana mu buhinga mu mvugo yo mu mvugo yo kenshi atari ukwagirizanya kuko no kuvugana burya harimo ubuhinga hariho ibyo bita communication of violence akoresha imvugo yo ituma aserura akababaro kiwe kandi adashoboye kwagiriza wa wundi akavuga ibyamubabaje akavuga uko kuntu yiyumva n'ibiri inyuma y'uko yiyumva n'amabezo cyangwa ibyo ibyo yari akeneye ingene yari akeneye kubaho cyangwa uko babana urumva akabivuga mu mvugo mu mvugo yo radiyo ijwi ry'amerika mu kirindi ry'ikinyarwanda ni iki gitera ibikomere ku mutima byavurwa gute bigaragara gute ni ikiganiro muri isanga rero n'umuhinga mediatrice nibaruta kuri telefone dufite na gilbert gilbert wiriwe Niriwe Girwema.
ni kamirindi thomas ariko na edi rwema turi kimwe Thomas Kamirindi, Thomas Kamirindi, ndakunda kubegizajana bacanacanga ariko umwana wanjye.
oya nta kibazo ikibazo cyawe ahubwo Mbese ndabakunda.
ye ikibazo ufitiye umuhinga mediatrice nibaruta Yego, ndiko ndamukurikirana cyane.
yego Eh, Mba nanezere rwose iyo maze kumva ibiganiro nk'ivyo kuko tuba twizeye ko hariho inyungu dushobora kubikuramwo.
Mm.
Eh, nka twebwe nk'urwaruka kenshi turakunda kuba turi mu matora nk'abaramutse cyangwa se baragomba hagati yacu natwe basanga aho ibibazo biba byadukomerekeje ku mutima eh ariko twagenda twibaza ati none ko nkunda ko numva ariko avuga ngo birashika umuntu araza kumukurikira kuri televiziyo kumbe iyo televiziyo ntishiswe na bose muri make rero nkibaza ati ashobora kuba ari nk'umurundi sinagitangwe ngo numve ya- iyo ashobora kuba ava muri ako kamwiji numvise ko ari umurundi Ikibazo None cyawe se ni iki?
nk'ubunya- Eh?
ikibazo cyawe ni ikihe yego ikibazo mfise eh bo nk'ubunya aho ngaho mu burundi si tubwire tuba turimwo ibihe tuba twarahozemwo mm.
hari abana benshi ukunda gusanga kenshi bivaye n'intambara bagiye barabona cyangwa baciyemwo ugasanga barahamutse Mm.
ni nk'igi- ni nk'iriyahe ni nk'iryahe shyirahamwe ryoba rihari kugira ngo ribegere ribabaza ati we rimeze gute rishe umwana umwe umwe cyangwa kumu- kugwaruka rumwe rumwe rumubaza ati rimeze gute ikibazo se ni icyahe ko mbona ko mu cyumba yo n'abantu batazi iti ku ikomine ni hehe kandi ugasanga barahamutse kandi baba bakeneye ku- kuba buhabwa impanuro ni iryahe shyirahamwe ryoba riri riri muri kazoza ko ngaha mu rundi iwacu ryoba rigiye kuzajya bakurikirana kugira ngo bamenye ati ufite ikibazo ngiye kukigira ntacyo ko muri icyo gihe hashobora Ye- kuba hari yego Alo?
Oui, Gilbert.
Eh, muri ico gihe hashobora kuba sa yego vuga wanzura yego urumva muri icyo gihe harashobora kuba ahari ugasanga yarahamutse muganga haronke n'uwabyiganya kugira ngo abe yamuha izo mpanuro none ni bande twokwitara kugira ngo tubahe- badu- badutere izo mpanuro ye Gilbert ura- Gilbert urakoze yego noneho duhamagare habyarimana habyarimana wiriwe Niwe Kamirindi.
ni ikibazo cyawe ni ikihe Ibibazo cyanjye muramushyizeho n'umutumire Kamirindi.
yego arakumva pe Eh, Amakuru y'iminsi none ka Kamirindi ko bari baraduhebye.
ni meza ariko urabigusha ku ngingo y'ikibazo Eh, wanaenda kukomeza bitona ko mwana wanenda kuramutsa umviriza ari ikibazo cyanjye.
ye Akabazo kanje nakomanda mubaze umutumire Eh.
yavuze indwara zituma zitera iyo traumatisme ikintu kiyizana.
Mm.
none ko tubona ngaha mu burundi ibiguma bibabaza aba- abenegihugu ari byinshi none iyo ndwara bayivura bagakira abandi bumva batera baza basubira kuyirwara none bafite ikigo biheza gute cyangwa iki- abantu abanyagihugu bariko bategurira icyo bazotuma bakura muri iyo- muri iyo ndwara kugira ngo ikire mu gihe ibintu biguma bimera nabi muri iki gihugu cy'uburundi ye habyarimana urakoze hanyuma ndacabandanya eh oya ndacabandanya ndacabandanya tomasi wanzura wanzura Eh, hanyuma hariho ikindi hariho akandi kabazo none ko iyo ndwara hariho abantu usanga bafite keredi icyo twita keredi umutima w'igikoko mu busanzwe Eh.
atatu batinya atatu- atatu bagira bubaha usanga icyo bakora cyose babikora umutima w'igikoko eh none bobo umuntu atabashyira mu mugwi uwahe nabo baba bagwaye indwara ya traumatisme ye urakoze habyarimana Ikindi nacyo none Eh.
abapisikologe baba bafite ngaha mu burundi Mm.
ese ba- barafite ikigo boshyiramo abantu bose baza baravura iyo ndwara ye urakoze akabazo akabazo kanje rero karako hanyuma nkataza basaba ko nanjye muza munashira kuri liste y'abandi mukaza murampamagara kuri uwo murongo nyene ye tuzajya tubikora rwose urakoze murika murikira ukuri
mbega ukuri kutsinda ikinyoma mbega intege yatsinda inabi tworengera gutya ibidutandukanya ngo dusenyere ku mugozi umwe inyishu ni mu gikino muri kirukuri mugiye kuba mukurikira kuri radiyo ijwi rya amerika iminsi yose ya gatanu kuva isaha cumi na zibiri n'iminota cumi z'umugoroba muri kirukuri ni igikino mutegurirwa na rabenevolenshi urakeneye kumenya inkuru y'abaseruko n'abarengera isango ntigutange Murika, muri kirukuri mediatrice ndabona aba bantu baba- babaza cyane cyane ibyerekeranye n'amashyirahamwe cyangwa ikigo cyaba kivura abantu nuko habyarimana ariko hakaba kandi yongeraho ati ibiguma bibabaza bihoraho bizahera gute ataba afite umutima nyamaswa nabo baba bafite guhahamuka utwo tubazo rero wadusubiza gute yego nicyo gituma iyo umuntu yakoze nk'ikintu giteye ubwoba akagikorera umuntu uwo uwo yagikorewe arafashwa n'uwagikoze nawe nyine arafashwa kenshi na kenshi usanga bihutira nk'iyo umuntu yishe umuntu cyangwa ya- ya- yababaje uwundi muntu cyane u- usanga bihutira ku- ku- amakani ibyo ibyo amategeko aragahoraho ni byiza ko haba ikintu nyine ki- gishinga akarimbi mugabo kenshi usanga bafungwa ugasanga ntibafashijwe naho bizo ahadohera imyaka mirongo ibiri cyangwa mirongo itatu uwo muntu yakoze i- ibyo bintu kubera nawe nyine yakomeretse ku mutima n'ubundi azokomeretse nicyo bituma rero bafashwa bose bafashwa bose kubera harya nta nta kiyica iyo umuntu ariko abaho ubuzima atategerezwa kubaho kuko kugira n'abandi si bwo buzima si bwo aba ari ubuzima bwiwe aba nawe nyine hari ibikomere yagize akeneye gufashwa no gutahurwa amagaheza akagira ubuzima bwiza none bityo nacyo kijyanye yego Mhm.
yego komeza kuri icyo nacyo kijyanye n'amashyirahamwe nda- ndazi ko mu burundi hariho abiga ba- ibijyanye n'imyifato abapisikologe b'inshabwenge bariko barabyumva rero bariko baratwumviriza ngira bazoheza bugurure ibyo bigo cyangwa ababyi- ababifise bafashe abo bantu mugabo ngaho musanze jewe uko nkora ni ni cabinet prive Ni u- u- uyituye arariha les frais de consultation si ikigo kanaka cyo gufasha nka bijya bamenyereye ni- ni ikigo ni ni ahantu bakwakira kandi uba warishe les frais de consultation mbese ni nko kwa muganga tuvuge birasa Ego, ego, Eh, birasa ego. Ni nka- ni ni nko kwa muganga prive Eh, none se nk'ibi bintu habyarimana avuga ati biguma bibabaza abantu bihoraho Eh, byo rero mu- mwebwe abapsikologe n'abapsikoterapeute mufite akazi kazahoraho Eh, nicyo gituma igihugu cyabigishije psikologe nicyo gituma cyabigishije naho bitoba ibi byo muri rusange abantu barashobora gushikirwa n'ihamuka bivuye ku bintu ku byago byasikiye umuryango nko kubura abantu kubura abantu kenshi kenshi n'ibindi cyangwa ibi biza usanga imvura amazi yateye abantu nari ndiko ndumva muri ko eh, mura- muravuga bya- bya- bya bya Yego.
inondasi cyangwa imyuzure yateye abantu Eh.
ibyo byose birashobora gutuma umuntu agira ihamuka ariko imvura yakuba akaba amagorwa akama ajo- bikazana bijya bimenyetso byose twabonye bi- bigaragaza ko umuntu afite iryo hamuka radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda noneho duhamagare frederico frederi wiriwe na tomasi ikibazo cyawe ikibazo cyanjye nashaka kubaza umutumire yego muri iyi minsi ibihe uburundi biriko birakorwa cyangwa imbere yaho mu rwanda niho abantu benshi babitaba Mm.
hanyuma ikibazo cya kabiri ko yagiye mvugira abakozi bo mu nzu cyane cyane mbere hari abakozi bo mu nzu baba babitaba kubera abakozi benshi usanga bakora ibibazo bitandukanye
yewe telefone yawe ntabwo ivuga neza ariko nimba numvise neza ura- urabaza ku kibazo cy'abakozi bo mu nzu cyo- bo mu rugo abakozi bo mu nzu baba babitura kubera rimwe na rimwe bibazo bitandukanye Eh.
Hanyuma- hanyuma ikindi nacyo Mhm.
asanga isanirwa abamenyesha amakuru y'uko muza muragerageza mukaza muravuga muraduha ibyambo kenshi mukaza muradushyikira no kumbagira neza mukaza muravuga abajya barashyigikira amashyirahamwe y'abakozi bo mu nzu ku kubera nayo yarafise ikintu afasha mu gi- kino gihugu cyacu cy'u Burundi murakoze ye nawe urakoze ni rwose cyane tomasi noneho duhamagare hasani hasani wiriwe neza Ah, mwiwe neza Thomas Kamirindi muri aho ngaho ku rya Amerika turakomeye rwose nawe se ya turashimira muri aho yego ikibazo cyawe yego ku gitekerezo cy'iwanje Ah.
yakuvuga ku byerekeye nk'ingorane z'umuntu ziba zamushikiye Mm.
ari umuntu aha- dufate hari aba benshi namabona bagira ingorane eh, y- y- ya- y'ibintu nyine ingorane ugasanga babura uwo biyitura Je- turavye nk'aba- nk'aba- nk'abakozi bato bato jewe nama mbona baba bagize ingorane aro yego komeza
hariho hari abakozi nama mbona bato batuma bagira ingorane eh, mu- mu kazi ugasanga bariko baratubikwa n'abantu b'abakoresha babo none none ga mu- mu nyakuba wowe watumiye wowe afise inguvu zihe ku bakozi barabo bama batubitswe ugasanga bamwe bamwe bagororwa amapasi ugasanga bariko baricwa nk'uko na- nama ndabibona none mwebwe mufise uburyo buhe bwo gu- kugira mu- murabe ukungene mokingira abakozi abo bakozi bama ba- batubitswe ico ni ca mbere yego icya kabiri nacyo umutumire turumva eh, ibintu by'ingorane hari abantu basanga benshi naba mbona bagira amagisi ugasanga bavunitse bakomeretse mwebwe ga mu- ga mu- ga nyakubahwa mwebwe mufite ingufu zihe zo gu- gufasha abantu baba ba- ba- bagwa- bakomeretse cyane ku bintu nyine by'ingorane ugasanga mwebwe aba- mwebwe bamwe bamwe mufasha abantu baba bakomeretse ntimuba- ntimubafashe Mwaba mufite ingu- ingufu zihe kugira murabe uko nyine mubagarukira ni ukuvuga abakomeretse ku mubiri atari ku mutima
No, oya ku mubiri none ga Thomas we we, we ni ukomereka wewe ku- wewe yego bya- byambayeho inshuro nyinshi eh na- twese urumva eh, abo- urumva a- abo bama batumiye be- bamwe bamwe hari ibintu- ingingo bata- badakurikiza ugasanga ni- ntibazikurikije nk'iyo umuntu iyo yagize ingorane ntibamufashe ko yaba yagize ingorane ugasanga ya- yabaye nabi ntihagire n'ikintu mumufasha ni- ahubwo ntibarabe ba- bakore ingufu rwose kugira barabe nk'abantu bo- baba bakomeretse barabe kumwe babafasha neza ye hasani urakoze Eh, urakoze cyane ngaho ku rya Amerika kandi tura- turabakunda rwose ye natwe turabakunda ijwi rya amerika noneho dusubize ijambo umutumire media hari abantu baba- bakora bakira bose ntiducagura n'abava ruguru mu minyaganyaga turabakira baba abakozi bo mu nzu turabakira n'abandi umuntu wese akeneye gu- gufashwa turamwakira mugabo by'umwihariko ntituvuga ngo uyu munsi twakira abakozi bo mu nzu gusa gusa ibyo biragaragara kubera ni- narigeze gufata akanya ko kugira ubushakashatsi ku bakozi bo mu nzu kugira ngo dushobore gutahura ingene nofasha ababyeyi kenshi na kenshi usanga abana ba- bagize hamuka kubera abakozi Ken- aba- ababyeyi bakira abakozi batazi iyo bavuye kenshi na kenshi Eh, ugasanga jewe mu- mu- muri ubwo bushakashatsi nagize muri psikoloji twe ntitugenerariza ntitufatira muri rusange mugabo kuri abo nabajije aha kuri batanu na- kuri eh, aba- abo bakozi bose nabajije cyane cyane abakobwa Mm.
nasanze ari abana baba bava mu ngo usanga se na nyina batumvikana Eh.
ibyo nabyo birashobora gutuma ihahamuka abo bose nabagije nasanze ata bose bose ab- bose ijana ku ijana sample zumvikana ababyeyi cyangwa hari harabaye ingorane mu muryango iwabo bakahakana Mm.
bumva nk'abo rero hari igihe usanga bafite ibimenyetso by'u- by'iryo hahamuka ugasanga umubyeyi ntabiyizi ko afite umukozi afite iryo hahamuka kenshi na kenshi ababiriha n'abana Mm.
ugasanga umubyeyi afise umwana yarakomeretse ntiyamenye iyo yakomerekeye Mhm.
nicyo gituma ababye- aba- abakoresha bagomba kuganira n'abakozi babo kugira ngo babatahure batahure ibyo bikomere byabashikiye hama babafashe kubivamo birashoboka iyo ubimuganiriza kenshi ka- nu- nuwa- n'uwahahamutse cyangwa n'uwagize igikomere ku mutima hari uburyo nibaza ko duhava tubugira bariko baratwumviriza uburyo bwo kwifasha imbere y'uko uja kuraba wize ibijyanye n'imyifatire Mm. Ha- Yego.
hasani nawe aravuga ngo abakozi baturubikwa n'abantu bakomereka muri za agisida tuvuge mu- mu- mwabafasha Mm.
gute tubafasha tubafasha cyo kimwe n'abandi tubafasha cyo kimwe n'abandi ba- ubuhinga dukoresha buratandukanye n'ibyo bivanye n'umuntu n'igikomere yagize ni- ni- n'icyo byomufasha mugabo kenshi na kenshi iyo atwituwe tumufasha nk'uko nyine twabyize ama agaheza agatera imbere mu buzima bwiwe Ni- ni ni ikintu kibabaje cyane burya iyo umuntu afite igikomere ku mutima usanga abayeho ubuzima butaryoshye Mm. hakabitera n'abandi yego ati umuntu wese afite igikomere Eh, to uta aragi- a- a- nawe arakomeretse niko ubushakashatsi bwerekana kereka iyo yashoboye ku- ku- kukivura yego eh. Ya- a- a- bi- bimaze kumuvamo abaho ubuzima buriye pana ubuzima bwiza Mm.
a- nk'abandi bose mugabo igihe cyose atarivuza kandi hari abashobora ku- kumarana icyo gikomere imyaka mirongo mirongo ibiri mirongo itatu mirongo ibiri n'itanu ugasanga ni ibintu bimaze igihe kirekire imyaka kanaka a- ata- atarayibaza dayeri ko aribyo bi- ari uko gukomereka cyangwa aribyo bintu yaciyemo bityo bimutuma abaho ubwo buzima radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ibyerekeranye n'ibikomere ku mutima traumatisme nibyo turimo tuganiraho na mediatrice nibaruta umuhinga mu bijyanye n'inyifato akavura n'abafite ingorane zijyanye n'inyifato kuri telefone dufite alain alain wiriwe neza Eh, mwiriwe mwiriwe ikibazo cyawe muraho tomasi uraho neza Eh, buri gihe tu- twa- twaba duhura tuvuga politike n'iby'umutekano none ubu naho ibi nabyo birakomeye birakomeye nabyo Eh, mutu- eh, nsuhuriza umutumire arakumva rwose Eh, mediatrice igikorwa yakoze ni cyiza cyane iyo kabine irakenewe cyane cyane muri icyo gihugu kirimo ibibazo byinshi by'intambara ziguma zigaruka zigaruka zigaruka ibikomere ni nk'ikigiye gukira kika- kigasubira kikomoka kandi kikaba gisha kubera tuva muri bimwe tujya mu bindi amateka y'u- y'uburundi ara- ara- arabigaragaza tuva muri bimwe tujya mu bindi ariko kubera rero umwanya mu muhaya ni muto cyane burya ibyo ni ibintu ni- ni nosiyo yo- yo- ni- ni- ni nosiyo zi- nyinshi cyane urabona ko umuntu arimo gusobanura mu kirundi kuvuga mu kirundi biramugora cyane ahubwo namugira nk'inama ni nko kumugira nk'inama yo yo- yo agende ku ku cyo bita la- la- la- la- la resilience ukuntu aba- ababaye traumatize donc les victimes ukuntu bosubira kugaru- kugarukana nabivuga gute nk'ubu Agateka.
agiye kuri resilience nimba umutumira anyumva nawe ya- yabyumva cyane cyane yibaze ah, mu kubwira abamwumva abasobanure resilience ku buryo ufite u- umwana Niko se, cyangwa Alain?
nyina, ah, cya- u- uwa- uwa- uwa- Alain?
ugize icyo kibazo wese amenye ukuntu yafashwa Alain, Kuko abafashe resilience barame.
resilience wowe mu kirundi wayita gutya kuko uri kuvuga ko bya hari amagambo amunanira kuvuga mu kirundi nawe hari hari byakunaniye gerageza Nyine, resilience mu kirundi yemwe umengo ni nko gusubira gusubira ku- ku- ku- ku- ku- ku- kuryoherwa no- no kubaho gusubira kugira docteur ya prendre c'est-à-dire à- à- à- à- à vivre donc rebondir malgré la ariko uri kubivuga mu gifaransa
kabiri ni ukuri bira- naje kuri nasobanura resilience we nk'umuhinga Eh.
niho yabafashije yabafashije abantu benshi kuko muri icyo gihugu harimo ibibazo byinshi ndi mu burundi ariko muri icyo gihugu hari ibibazo byinshi bya traumatisme naje kuri resilience agende ku cyo nakwita processus dodeye agende ku kintu cyitwa théorie de l'attachement we waca abyumva cyane asobanurire les facteurs de protection donc par rapport au traumatisme euh, il base sur individu, famille, parenté, environnement proche, environnement Alain.
éloigné. hanyuma asozerere kuri bi kuri bite d'un projet donc avize jusqu'au social niho abantu ba- bashobora kubyumva murakoze niko se Alain nk'ubwo ngubwo ubutumwa butanze ni ubuhe ko byose wabyivugiye mu gifaransa abarundi bari kukumva reka munini eh Ni- niwe umutumire mukuru kandi akaba ari n'umuhinga jewe sindi mu psikologe jewe ni umu agronome Eh.
ni umu agronome ariko nawe ujye- mu- mu kazi kawe ari kugerageza kuvuga ikirundi narabikozemo aho i burundi muri iyi fondasiyo tere de zome Eh.
narabikozemo cyane ariko sinzi egisiperimante nkawe Ye.
agiye kuri ibyo nibyo byadufasha amaze agiye kuri izo point namubwiye bishobora kudufasha cyane bigafasha n'abarundi bigafasha abari mu bibazo nk'ibyo by'ahahamuka n'iki n'iki Ye, Alain urakoze cyane rwose ubwo ari bugerageze hanyuma duhamagare na rugamba abasubirize hamwe rugamba wiriwe muraho neza wowe ikibazo cyawe se ngewe nu- ntuye mu rwanda mu karere ka gicumbi Eh.
Eh, turabashimiye cyane ku kiganiro cyiza mu- mu- muri kutugezaho kuko kiri kutwubaka Mm.
Eh, ariko noneho ikibazo mfite Mm.
ndibaza ni ese u- umwana wabwirwa n'iki ni iki cyakubwira ko umwana afite turumatisme ko cyane ko ataba afite ubushobozi bwo kuba yakisobanura cyangwa se yagaragaza ibimenyetso biri direkite ku buryo wahita umenya ko afite turumatisme Mm.
Eh, icyo ni cyo kibazo cyane ndi kwibaza cyane cyane ko muri bino bihugu byacu bigiye bi- bigiye biri kubamo intambara cyane abana bari guhura na turumatisme cyane ko ku buryo utabasha kuba wabimenya Eh, ibintu by'intambara ibintu byo guhunga ibintu byose bitera traumatisme reka Eh, nicyo kibazo gihari cyane kiri kubaho muri iki gihe ye rugamba urakoze Eh, namwe murakoze cyane radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mediatrice resilience Alain avuga mu kirundi mwabigerageza gute kubivuga nibaza ko haruguru ari uburyo bwo kuva mu bibazo cyangwa muri iryo hahamuka umuntu riba ryamushikiye ibisanzwe murazi yuko ibintu bishyitse hari ibintu umuntu adashobora gukinga ibintu bimushikiye atabishaka mugabo si uko biba byagushikiye ko ubwiriza kuryama hasi ngo urambarare niko bavuga mu kirundi bavuga ngo makabando makati ndambarare arutwa na makabando nandare ni umugani w'ikirundi ni ukuvuga uragerageza ntucu ati byarashyitse byarashyitse sefi ni ubuzima burahagaze oya urahitamo kubaho ubuzima ubuzima buraryoshye ubuzima buraryoshye ni byiza ko abantu bahitamo kububaho kandi bakabubaho neza birashoboka nibaza ko yashatse kuvuga uburyo abantu bofasha cyangwa bokwifasha kugira ngo babivemo nibaza ko mpamvu ndabishika ko nabyo nyine uyu nawe ahereje abajije ikibazo cyiza cyane kandi ndamushimiye umuntu yadutereye agacumu k'ubumwe mu kutubwira ibyo bya heziriyanse nimba twumva ndamushimiye cyane icyo ni ikintu gikomeye rwose muri ku byo twogeza kuba ariko baratwumviriza mugabo ku mwana avuze ati ni gute wamenya ko umwana wawe ashobora kuba yarahahamutse ababyeyi bagomba kumenya yuko mu bihe bidasanzwe ariko haraba ibintu bikomeye mu gihugu biteye ubwoba bagomba ko badahisha abana babo batabafata nk'ibitazi ibyo abana baramenya barabona kandi birabagira ko nabo nyine ingaruka mbi rero umwana kenshi na kenshi usanga atanguye kugira ingorane mu ishuri ugasanga arakaze ishavu cyane birenze urugero ntagishaka gukina akagira ingorane mu gusinzira akarara akangagurika arota ibintu biteye ubwoba bijyanye n'ibyo bintu byashyitse ugasanga amamenetse umutwe bidahera akonda cyane cyane akabyibuha birenze urugero ugasanga aragira iseseme arabura akayabagu cyangwa akagira n'akayabagu birenze urugero ahonya ibyo bimenyetso umubyeyi abibonye yoca ajya muri kahise cyangwa se muri kubu akaraba ibintu byagiye birasikira umwana agahita akamufasha akayabagu kubera uriya rugamba wabibajije ari umunyarwanda akayabagu ni kwa kuryoherwa iyo urimo ufungura
ushaka gufungura rwose
yego radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi cy'ikinyarwanda toromatizme ibikomere ku mutima umushyitsi mukuru mediatrice nibaruta umuhinga mu bijyanye n'inyifato no gufasha kuvura abantu bafite ingorane zijyanye n'inyifato kuri telefone dufite ezekiel ezekiel wiriwe wiriweho ikibazo cyawe ikibazo cyanjye ni uko ibihe by'ubu tugeze nka tubyimba nka mu gisagara cya bujumbura murayumva komeza komeza kugira ubutega abana nka mu gisagara cya bujumbura dufite ibikomere byinshi ku mutima biturutse ubu nuko tudafungura neza cyane cyane umugani ko nako ndabyumva umuntu ashaka kugira ibikomere ku mutima atabyaza nihereye ko nka jewe nkumva ko mbabaye ku mutima simenye icyo ari cyo nibyo cyo bikomeye ko muravuga ati ijambo nabonye kuri fesi ati umuntu ashaka kugira indwara ku mutima ku gikomere atabyaza ndacyari ni ikigo avuga ati ego burema rino jambo nibyo ndabyihereye ukuntu ndabibona ego ariko noneho wakurikiye ikiganiro wumvise ukuntu wamenya ko ufite ibikomere ku mutima kuko yasobanuye ikibigaragaza
urumva mu bantu benshi mu biro ntabwo ndakira nasi kubakupira ko gusa ari utuntu twinshi ntumvise ego ubwo araza kubigusubiriramo noneho ntujye kure abashyitsi ubabwire bakureke wumve radiyo maze akubwira ibigaragaza ko umuntu afite ibikomere abigusubiriremo ibigaragaza ko ufite ibikomere ku mubiri n'ubwo yari amaze kubivuga bwa kabiri cyangwa bwa gatatu
yego nasohotse ye noneho duhamagare beatrice kugira ngo mediatrice abasubirize hamwe beatrice wiriwe wiriwe ikibazo cyawe agomba kubaza umutumire yego iterekeye ihahamukano n'umuntu yahamutse amenyekanira ku bihe bimenyetso ikibazo cyanjye ni iki urakoze cyane mwebwe murakoze ye media aba bantu nduzi batakurikiye neza wakongera ugasubiramo ibimenyetso by'ihahamuka
ubusanzwe iyo umuntu yaciye mu bintu bikomeye akaba abyize wenyine ko yaciye mu bintu bikomeye ah, aka- agasanga ah, asigaye abura ikiro akaguma amenetse umutwe bidahera akaguma afata imiti n'ibere ugasanga akabura akayabagu kagira iseseme eh, seseme no kuvuga amanoze kumva ashaka kugarura ibyo yafunguye kugira ishavu zimurengera ugasanga akomwa hato akantu gato konyine karamu karamutuma ashavura birenze urugero akamana umubabaro umubabaro udahera Ah, byose mu gatondo akabyukana umubabaro ku mugoroba akawugororezanya ugasanga ari nk'umunyeshuri cyangwa umuntu akora ibintu bisaba kwiyumvira bisigaye bimugora kwiyumvira Eh, niho hava mbere n'amayesheke sikorere cyangwa kuyoberwa mu ishuri kw'abanyeshuri bamwe bamwe ugasanga umutima uratera cyane birenze urugero cyangwa ugatera buhoro buhoro ugasanga yamana ubwoba yiyumvira ko bya bintu byamushikira byashobora kumushikira cyangwa bigashikira uwiwe ibyo ni ibimenyetso bimwe bimwe bishobora gutuma umuntu yiyumvira ati ibyo ari byo byose ibintu naciyemo byarankomerekeje ibiko biva kuri iki ese nk'ibyo bimenyetso byose tubishyize hamwe kandi coach mediatrice niba rutani na coach bene uwo muntu hari icyizere yigiramo Eh, oya ofete aba ofete nta umuntu afite icyizere nibyo arashobora dogere kuri- kuri dogere ntonya Mm.
mugabo kenshi umuntu aba aba amerewe gutya aba aba abiwe n'ubuzima ubuzima ntibumuryohera kubera urabona ibimenyetso byose bigaragaza kubaho nabi iyo umuntu yaba ababaye iyo umuntu a- arashobora kugira na kisabirite kwicuza ugasanga aguma yicuza kwicuza nabyo si ibintu ni uburozi bw'umutima niko marshal rosenberg yavuze umusipologe yagize ibintu bya communication of violence Eh, kwicuza si cyiza urumva n'icyizere ntikiheza ngo kibe kinini ntatera imbere n'imigambi y'iterambere usanga atakirangura kubera yamana uwo umubabaro yama- yama muri ibi bintu by'iyo nyine yego ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda noneho duhamagare edi edi wiriwe biriwe neza ikibazo cyawe abo ikibazo cyanjye gihagaze aha hakurikira yego Eh, nagomba kumubaza eh, urabona eh, tu- tura- turavye ku bintu vyerekeye n'ihahamuka rero nagize ikibazo none yompa itandukaniro riri hagati canke vyoba bica bijana n'ubwoba hamwe n'ishavu hamwe n'uko hoba harimo akaronda kimwe bita eredite ku vyerekeye iryo hahamuka U- urashaka kuvuga Eh.
yuko se ubwoba ishavu bita Eh, na- wowe na na- na eredite eredite Eh, bimwe bavuga akaronda dufate nk'akarorero Eh, umuntu arashobora kuba eh, yaragiriwe iki- nabi n'umuntu eh, umwe aka- a- a- abibonye akagira ati akabifata nk'ibisanzwe bikanyaruka guhera mhm, n'ubundi usanga ku kantu kama kabyuka buri gihe yama abyibutse canke buri gihe abonye uwabimukoreye n'ubundi aba yarakorewe inabi mugabo eh, bikanyaruka guhera mm, Eh, naho nashaka kubaza yuko rero eh, iryo hamuka rijanana n'ubwoba hamwe n'ishavu icyarimwe eh canke vyuko vyoba bifitaniye eh, isano canke itandukaniro ah edi reka mediatrice ahita gusubiza kubera ko iki kibazo ndumva gikomeye mbere yuko dufata abandi
kirakomeye eh mbere yuko duhamagara abandi reka banza gusubize mediatrice edi wamusubiza gute Mm, mu bisanzwe eh, ni- ni- ihahamuka ntibarihanahana mu buryo bw'akaronda byareka aravuga bya eregite babihanahana mu gihe umubyeyi yabaye poromatiza akiri umwana ya- ya- yahahamuwe yaba umubyeyi yamuhana cyane cyangwa yamufata nabi cyane nawe arashobora gu- guhana abana biwe cyane cyangwa akaba- akabatoromatiza nabo nyine bagatoromatiza abandi bigahererekana Mm.
ishavu rero ishavu kugira ishavu ryinshi musanzwe eh, sinavuga ngo ni ikintu koca dushira ku guhahamuka gusa bivana n'ingene ubwonko bw'umuntu buriko burakora hariho hariho nki- nk'igihe umuntu aba ari eh, aba afite icyo bita mbega sinzi ingene bakivuga siterese siterese mu rurimi rw'igifaransa ugasanga ishavu rirongerekana hari igihe aba afite depression eh, canke eh, novuga akabonge sinzi ko novuga nk'iyo rwose mugabo kenshi nkunda gukoresha iryo- iryo jambo depression ugasanga afite ishavu rirenze urugero kubera ari ingene ubwonko buriko burakora iyo turiko iyo dushavuye burya mu bisanzwe hari ingene ubwonko buba buriko burakora ibyo bita amahormone cyangwa uduce nkaburamubiri Mm.
usanga tuba turiko turakorwa ku rugero butari bwiza rero sinobifatanya nk'uko yari karabifatanya kubera nibaza yuko ari ibintu bibiri bitandukanye mu yandi magambo tu- tu- tuvuze mu ijambo rimwe ibi ngibi by'ubwoba iby'ishavu byo guhamuka ntabwo ari akaronda mbese ntabwo ari herediteri oya mu mubiri tubirabye mu mubiri turabye mu mubiri cyangwa mu byo bita amajene ntitwasangayo ayo majene atuma umuntu ashobora guhamuka mugabo hariho hariho eh, gu- guhahamurana bimwe Mm.
nababwira Mm.
uwaba ahahamu arahamura uwundi n'uwundi agahahamura uwundi wundi ikaba sikire mu gihe uwo wa mbere yahamutse atafashijwe ni ukuvuga inyuma yiwe hari abantu benshi bazohahamurwa n'uko kuhamuka kwiwe radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda demokarate nawe ategereje kuri telefone demokarate wiriwe wiriwe ubundi izina ryawe ni irihe demokarate ni izina ryawe koko eh, ni izina ry'ibanze ye ikibazo cyawe ikibazo cyanjye najya mu ndamukizi uwo mutumire yego arakumva eh, hanyuma icyo nashaka kumubaza Mm.
n'ibintu bitiyemo igihugu cyacu cy'u burundi bizotuma kuko abantu byabaye abantu babona benshi bizotuma hahamuka hahamuka abantu bangana gute Mhm.
hanyuma ikindi kwi- kwi- kutibagira biratuma umuntu ahahamuka ye
hanyuma ikindi Mm.
iyo umuntu eh, ag- agiye ara- a- a- araja ukwiwe ata- atiha amahoro Mm.
bizo- bituma umuntu bimugirira ingaru- izo ngaruka nyine zo guhahamuka kuko birashika umuntu ak- n'aho bari kumwe n'abantu ab- ab- abo bari kumwe baga- bakayaga ariko nawe ntibitume ayaga nabo akaguma ahoze bituma ko yoba yarahamutse cyane Mhm.
byoba bi- bigenda gute ni ibiki biba biri mu mutwe wiwe kuko hariho umuntu kenshi iyo yicaranye n'abantu Mm.
muri uwo muntu aguma yitekerereje bavuga n'ibintu bitwenza ntatwenge ukajya ubona avuyeho yigira ntayage n'abantu ntanezerwe ntumubone anezerewe bituma umuntu a- a- aba yarahamutse cyane bituma ako kagwara kaba ariko kaza kuko biba bi- biribonekeza ko nta mu burundi sinzi ko a- ari ibintu biba bi- ibyo biba yarabonye biba byaramuhinduye ku mutima cyangwa ibyoba bishaka kwinjira mu bwonko bwiwe bikazatuma hahamuka ikibazo cyane cyane ushobora ko ye urakoze cyane duhamagare na roni noneho umutumire ababwirire icyarimwe aroni uraho urakomeye
aro ikibazo cyawe wije ikibazo mfise Mm.
nagira mbaze nimba iyo ngwara yobikira canke ntibikira biratinda bikavamo umuntu canke bimugumamo ye urakoze cyane ikindi naco eh none yoba ifata abantu bose canke nk'utwana tukiri dutoya n'ivyo babibashe ikirango hamwe baba batoromatize eh mm.
urakoze cyane aroni sawa mediatrice demokarate aravuga ati biba mu burundi bizahahamura abantu bangana iki hanyuma ati kutibagira Mhm.
bituma umuntu ahahamuka kutiha amahoro bituma umuntu ahahamuka cyangwa ni iki- ni ikimenyetso cy'uko yahahamutse nubu ese guhahamuka birakira uwo ni aroni noneho aroni akongera ati guhahamuka bifata abantu bose Mm. Eh, mu bisanzwe abantu bose basikiwe n'ibintu bisa ntibabyakira cyo kimwe kandi biragira ko n'ingaruka zimwe nicyo gituma mvuga yuko eh, ah, ntibazohamuka bose ntibazohamuka sinovuga ngo igiteye iki kizohamuka cyangwa n'ikizohamuka bivana n'ingene twabyifatamo twese abarundi Mm.
Tura- turashobora neza abantu ba- bagatera bagira amagara meza bagatera batera imbere nk'ubu muri iki gihe kera mu myaka yaheze wasanga abantu habaye ubugeni ba- bagatamba none ubu ubunya ba- ba- bakota abantu bakaza gutamba mu kibanza cyabo ariko ibya- ni- ni- wari umuti wari umuti mwiza abarundi bagomba kugumana hamwe n'ibyo abantu umuntu yobahanura n'ibindi turi ko turiyumvira impanuro nyine za- zijyanye n'ingene abantu bokwivurira mu kivunga Mm.
Eh, kuko ni dufite igihugu cyiza cyane dufite abarundi n'abana beza cyane na- n'abantu sinzi aba- abumva ari abapapa cyangwa bakuze eh, mvuze umwana mwiza no kuvuga abantu beza ni imvugo
ni pepe nziza cyane dufite igihugu cyiza cyane kandi turashobora kukibamo twese tunezerewe imiryango ituje iterambere rikagaragara ibyo birashoboka mu gihe abantu bamenye tumenye mwene tubyifatamo rero kinovuga ngo ngo ibi byabaye n'ibyo byarabaye kandi birafite ingaruka mbi ku miryango birafite ingaruka mbi ku butunzi bw'igihugu bafite ingaruka mbi ku muntu umwe umwe bwite nicyo gituma umuntu ku giti cyiwe yohitamwo kubaho anezerewe kubaho ubuzima bwiza ye hanyuma kutibagira bituma umuntu ahahamuka cyangwa mu bisanzwe iyo ikintu umuntu akimaze kumenya munini ariko aracyumvira cyaramushikiye ari ikintu kibi kirahindura ingano ubwonko bwiwe bukora nicyo gituma iyo yashyikiwe n'ikintu kibi kenshi na kenshi kitaguma kigaruka umuntu niyo kirukana niyo rikirukana ngo areke kucyiyumvira niyo kiyumvira mugabo akihatira no kwiyumvira ikindi kintu cyiza nk'ubu mu gatondo yego mu gatondo umuntu abyutse aba ariko baratwumviriza ababyumve ni umuti mwiza cyane abyutse agomba gutanga gufata akanya hagati y'iminota cumi na cumi n'itanu yo kwiyumvira ku bintu byiza byamushyikiye mu buzima abikoze iminsi indwi setijuru iminsi indwi badusangire abatelefona kuri vewa cyangwa babandikire bababwire amayefe bumva hariho n'izindi mpanuro twubaha amaegizesisi cyangwa imyimenyerezo bashobora gukora mu gatondo mu gatondo kubera mu gatondo niho ubwonko bwakira cyane ibintu bugashobora kubifata cyane cyane ibyo bintu umuntu aba ariko aribwira byiza byamushyikiye mu buzima karaba nyine ubuzima nyine buri bwiza naho hashobora kuba hari ibindi bintu byamugoye mugabo hari ibindi biriko biragenda neza kandi n'ibyo byinshi cyane kubera ko byagenze nabi abantu rero barashobora kwifasha abantu barashobora kwifasha cyane mu yandi magambo ibikomere by'umutima guhahamuka traumatisme birakira birakira rwose kandi bitagoranye iyo umuntu ahisemo ahisemo ku kwivuza cyangwa kwifata kwifasha akikunda akitwararika nimba ntakivuga gutyo birahera rwose burundu burundu rwose umuntu akiberaho neza afite umutima ukeye ego cyane cyane cyane ukoresheje nk'ubwo buhinga bwa emutiyeni hoho ni byiza rwose kuko bituma ni nk'uko ubiswiragiza mu bwonko bigatakaza uburemere byari bifite mu bwonko bwawe
ariko nimba nakurikiye neza bituruka ku muntu ku giti cye ni icyemezo cy'umuntu ku giti cye akavuga ati njyewe ndashaka gukira ego ego ego hari ibintu mu bisanzwe muri rusange usanga bigoye gushyika ko bivanye n'ibi cyangwa biriya mugabo umuntu wese agomba guhitamo guhitamo kudatsindagirwa n'iryo hahamuka yaragize n'ibyo byamushikiye ngo ngo abe aribyo bigira ubuzima bwiwe ikindi nacyo ni uko ababyeyi bakwirinda cyane guhahamura abana babo uko hariho traumatisme directe na traumatisme indirecte usanzwe umuntu yashyikiwe n'ibintu bibabaje uko ariko abiganira cyane cyane nk'abana biwe amenya neza ko ariko arabashyiramo guhamuka dofato indirecte nabo baduhahamura abandi n'abandi bahahamura abandi byiza ari ibintu biteye ubwoba umuntu yakwirinda kubiha umwana wiwe cyane cyane iyo ariko aravuga ati banaka banaka banaka ibyo onye umuntu abigarukiriza ngaho mu magambo makeya dusubiye inyuma kugira ngo twanzure abantu iki kiganiro bagikuramo iki guhamuka bigaragazwa n'iki bikira gute mu bisanzwe ihamuka bigaragazwa n'ibimenyetso nyine bijya bimenyetso twamye tuguma dusubiramo yego bigaheza bigafata ubuzima bw'umuntu bikabuhindura umuntu agahinduka akaba undi muntu akabaho nyine umengo ntanezerewe ubuzima ibyo nabyo rero abantu bagomba kumenya yuko ibyo bifite ingaruka mbi cyane ku magara yabo hari abantu birirwa kwa muganga bariko barivuza ugasanga by'ukuri ntibarwaye indwara muganga yari kuvura bafite ibikomere bafite ibintu bariko bacamwo bigoye bibaremereye ugasanga ntibabimenye bo kwirinda gupfukira umubabaro wabo n'imiti ubushakashatsi bwerekana yuko imiti ifite ingaruka mbi cyane cyane cyane imiti cyangwa ibiyayuramutsi cyangwa inzoga zirenze urugero n'itabi bigira ingaruka mbi cyane gusumba ibyo izoterwa n'ihahamuka radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nshimiye rwose mediyatirisa n'ibaruta bikomeye namwe nshuti z'ijwi ry'amerika nabashimira gute si gusa imana ikomeze ibafashe mwumva ijwi ry'amerika
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye tujye inama bityo duhuze ibitekerezo twigire kuri ejo hashize twubaka ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco ufatanyije na benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi iki kiganiro mukigezwaho ku nkunga ya ambasade ya swede mu rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu rwanda rpep
ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha y'isa kumi n'ebyiri n'igice za mu gitondo kuri radiyo ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm ni muze dukumire amakimbirane twimakaze amahoro Ikiganiro Ejo mu mashuri.
ni icyanjye ni icyawe ni icyacu
Thank you.
Jesse Nance back, you cold. Babe, what does that mean? You make me wanna take a look, me, you're not ready. Baby, come push it, push it. Just let me know when I can push it.